radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda haravugwa inkuru y'umugabo wishe abakobwa barenga icumi akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu yari acumbitsemo bamutwara tubo bararangaye niba nkumva bararangaye kubera ko barabatabazaga ngo hari n'umukobwa agiye kumuregera ngo baravuga ngo muba mwagiye kwirongoza mujye mutanga amakuru y'ibintu byavuze bakurikirana ibintu babiherera uruhande abantu barashize ni ukuvuga ngo mutwara si batuye hano urumva induru zabaga hano ahari bamwe mu baturiye ahabereye ubwicanyi mu karere ka kicukiro mu murenge wa kanombe ijwi ry'amerika yagiyeyo inkuru irambuye ni mu kanya mu burundi haravugwa iyaduka ry'icyorezo cya koreha ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara ca bujumbura mu ntara za bujumbura na cibitoke ko ikiza ca korera casubiye kwibonekeza mu bice bimwe bimwe vyaho iwanyu muganga Polycarpe Ndayikeza umuvugizi wa Minisiteri y'ubuzima mu Burundi abantu mirongo itatu nibo bamaze kuyandura ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Fidel Niyongabo umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEAC byahagaritse by'agateganyo igihugu cya Gabon Fidel Niyongabo Perezida wa Guinea Equatorial Obiang Wema Mbasogo niwe yayoboye inama yarigenewe guhagarika Gabon mu bihugu bigize iryo shirahamwe yerekanye impungenge ku ngaruka kudeta yo muri Gabon ishobora kugira ku mahoro n'umutekano mu karere ko muri Afurika yo hagati irukanwa rya Gabon mu ishirahamwe CAC ni ikintu gihambaye cyane kuko vyerekana ibibazo bibandanya by'ubuyobozi n'umutekano muri ako karere Obiang Wema Mbasogo afite imyaka mirongo umunani n'umwe yayoboye Guinea Equatorial kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda umuryango wiwe co kimwe n'uwa Ribongo wagirijwe ko wasahuye bikomeye amatungo ya leta kandi wakandamije bikomeye abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ivyabaye muri Gabon vyerekana ibibazo bikomeye vyibonekeza ku mugabane wa Afurika aho ari byumvikana ko abategetsi batari bake bagumye ku butegetsi mu kiringo kirekire cyane batinya kudeta kudeta muri Gabon yabaye gatoya inyuma y'uko President Ali Bongo atangajwe ko yatsindiye ikiringo kigira gatatu mu matora yarimwe amahinyu yamara uwamusubiriye General Brice Origi Ngwema nta kirangaminsi gitomoye yatanze cyerekeye kugaruka kw'intwaro y'igisivile muri Gabon igipolisi cya Uganda cyatangaje ko cyataye muri yombi abandi bantu batanu kigafata n'ibisasu bya kabutindi mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala bivugwa ko byari kuzakoreshwa mu bitero by'umutwe w'inyeshyamba za ADF bahagaritse umuntu wa mbere yikekwa muri ibyo bitero bamusanganye bombe mu isaho hanze y'isengero yari yuzuye abantu ku munsi w'Imana urangiye ipolisi cyaciye gitangura guhiga bariko bategura ivyo bitero aho baciye bahagarika abandi batanu gitora n'ayandi mabomba atanu abapolisi baciye baturitsa ayo mabomba mu buryo bwitondewe kuko igipolisi cyabitangaje ku munsi wa mbere cyatangaje kandi ko abanyagihugu boguma barikanuye ku bintu ivyo ari vyo vyose babona bidasanzwe hamwe n'abantu babona bariko bigenza mu buryo budasanzwe mu gihe bagiye mu bibanza vyo gusumiramwo gusengeramwo kwinezerezamwo no guhimbarizamwo iminsi mikuru abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo bemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiislamu bakorera mu mashamba yo mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu kiringo c'imyaka itari mike barakoze ibitero ku basivile n'abasirikare muri Kongo no muri Uganda mu bitero vyegekwa ku mugwi ADF na leta ya Kiislamu birimo igandagurwa ry'abantu mirongo ine na babiri bari bagizwe ahanini n'abanyeshure mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka hamwe n'ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi vyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe vyahitanye abantu indwi abategetsi b'uburusiya ntibaremeza igihe perezida Vladimir Putin azabonanira na mugenzi we wa Korea ya ruguru Kim Jong Un umuvugizi w'ibiro vya perezida w'uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko badashobora kwemeza amakuru avuga ko inama hagati y'abo bategetsi babiri izoba abajijwe niba Kim Jong Un azobonana na perezida Putin vuba Peskov yavuze ko atane kimwe afisa bivuga ko abategetsi ba Amerika n'abaserukira abategetsi ba Amerika n'abaserukira ibinyamakuru batangaje ko bemera ko Kim Jong Un azoja mu Burusiya kubonana na Perezida Putin mu rugendo agira gake hanze y'igihugu abategetsi ba Amerika bagiriza Korea ya ruguru ko iyo ibigwanisha Uburusiya bubifasha mu bitero bukora muri Ukraine Uburusiya ni kimwe mu bihugu biri kurushi bifitaniye imigenderanire myiza na Korea ya ruguru mu gihe ibitero byabwo bibandanya muri Ukraine Uburusiya bwararondeye gukomeza kurushiriza imigenderanire yabwo na Korea ya ruguru mu mezi ya vuba umushikiranganji w'ukwivuna abansi w'uburusiya Sergei Shoigu yaragendeye Korea ya ruguru mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka akaba ku munsi wa mbere yatangaje ko uburusiya buriko bwiyumvira gukorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare na Korea ya ruguru umushikiranganji Shoigu yasubiwemwo n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu burusiya TASS avuga ko atacobuza iyo myimenyerezo ya gisirikare na Korea ya ruguru
urakoze fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za yutube facebook na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda haravugwa inkuru y'umugabo wishe abakobwa barenga icumi akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu yari acumbitsemo ni mu karere ka kicukiro mu murenge wa kanombe urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwemeje ayo makuru y'ubwicanyi bukekwa ku witwa deni kazungu eric bagira ubusa yagiye i kanombe aho bikekwa ko habereye ibyaha ategura inkuru irambuye uru ni urubavu se rwasigaye hasi
urubavu
urabizi neza ko ari rwo ni urubavu
dore amagufu yari yarabishe kera
baboneka nk'abagwiriwe n'ishyano mu magambo yuje akababaro akumiro n'agahinda uko niko abatuye mu mudugudu wa nyarugugu mu kagari ka busanza i kanombe mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika ryabasanze ni nyuma y'aho hamenyekaniye inkuru y'incamugongo y'uwitwa deni kazungu ivuga ko yasambanyaga abakobwa yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu ijwi rya amerika rigera muri uyu mudugudu twasanze inzu yari yonyine y'uwitwa augustin nshirambere ariyo kazungu yabagamo ni inzu ifite uruzitiro rw'imiyenzi kandi kwinjirayo bisaba kubanza kunyura mu marembo akingishijwe urugi rukozwe mu mabati akomeye aho biboneka ko yaba yaracukuye icyobo ni inzu nto yegeranye n'iyo yabagamo abaturage bavuga ko yari yaragenewe ubwiyuhagiriro ariko bugari aha niho biboneka ko itaka ry'inombe ritukura kazungu yaba yaracukuye muri icyo cyobo yarigumishije muri iyo nzu imbere iyi nzu inzego z'umutekano zayisenyeho igice cya ruguru n'icyo hepfo kugira ngo zibashe gutabura abo bantu kuhagera byasabaga no kwihanganira umunuko w'icyuka cyagusanganira gukinzira mu marembo bwana yesayi ugira inshuti atubwira ko azi kazungu kuko babanye nyarutarama mu mudugudu wa kangondo ya kabiri mbere yo kwimukira mu busanza banje kujya akora amamashini nyarutarama ko jye narahabaye noneho ariko akajya akora utudega two kwiba amamashini n'amatelefone bagahora bamufunga buriya niremera dosiye ye irahari mu murenge yahoraga afungwa kazungu uriye yaje no gushaka umugore uturuka i butare barashwana umugore arigendera amakuru ijwi rya amerika ryatangiye kuyamenya mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri akavuga ko kazungu yabaga mu nzu atishyura ubukode bwayo kandi ko inzego z'ibanze zakunze gushaka kumusohora ku ngufu ku busabe bwa nyir'inzu bikananirana ku byabaye abaturage bakavuga ko inzego zabigenze mu biguru ntege bituma hapfa abantu benshi urumva ni ikibazo nta bintu batagiye baha agaciro kandi ikirego baragiye bakihabwa n'abaturage harimo abantu ngo batakiragamo bataka abaturage ngo bagatabara umuntu yavamo yajya kuregera umunyesi barimo n'umunyesi hariya ngo akavuga ngo ubwo mwaba mwagiye kwirongoza urumva ni ikibazo ni ikibazo ibintu biba byaragize kera ntimugatinye kuvuga ikintu cyabayeho bakurikirana ibintu babiherera uruhande abantu barashize ugira inshuti nawe ntabura gushimangira ko hari abakobwa bakunze gutabaza mu nzego z'ibanze yatubwiye ibyo yiboneye ubwo yari ku igare ntabwo nari mugonze n'igare manuka aho ngaho noneho mukara maso baye ntiharara kwa mudu inzara yazimuriye umukobwa atanyambuye telefone baraje se ntibonge bagahita bigendera hari icyo bakoze tewo singuri hari hari icyo yakoze ni ukuvuga ngo mutwara si batuye hano urumva induru zabaga hano ahari ntavuga tese reka dukoreshe sitatimenti uyu muntu ko iki cyaha akoze atazongera kugikora ibyo ntigeze abikora ijwi rya amerika ryashakishije kenshi nyir'inzu kazungu yabagamo ariko ntibyadukundiye hari amakuru avuga ko beneyo n'abandi bafitanye amasano bagizweho icyoba cyo gutanga amakuru utereye amaso ku ruhande nko mu ntambwe ijana niho ku muyobozi w'isibo ryabereyemo aya mahano twamushatse duhereye iwe mu rugo ariko ntacyo twagezeho urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu narwo ntirwitabye telefone igihe twaruhamagaye ntirwanasubiza ubutumwa bugufi twarwoherereje ku rukuta rwa twitter mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ribu yanditse ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano yafunze deni kazungu ukekwaho kwica abantu yarangiza akabashyingura mu nzu yakodeshaga iherereye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe mu kagari ka busanza ribu yavuze ko kazungu afungiye kuri sitasiyo ya kicukiro igihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane umubare n'umwirondoro w'abantu yaba yarishe hanyuma dosiye ye igashyikirizwa ubushinjacyaha ntitwabashije kumenya inkomoko ya kazungu ndetse n'umwirondoro ku bishwe amakuru twamenye mu gihe igikorwa cyo gutabura abo bantu cyari kirimbanije yemezaga ko hari hamaze kuboneka abantu bagera muri cumi na babiri aya ni nayo twasanze abaturage bahurizaho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika ryakunze kubona abana bagendaga batoragura amaherena aho kazungu yabaga bavuga ko ari ay'abagore ubundi bikagaragara ko mu bo bataburuye hari ibice by'imibiri byagiye bihasigara nk'imbavu byashoboka ko byatewe n'uko byakozwe nijoro yewe hari n'amasogisi biboneka ko yavuye mu cyobo amakuru akemeza ko yaba yaratangiye kwica abantu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abaturage bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo nka leta icyo twayisaba kuvuga ngo ni ukumufunga burundu ko yajya hari ako karubanda akaraswa kuko si umuntu wo kuba mu bantu buriya hari inyamaswa zibaho zikagira igihugu akamaro nka zo muri pariki ariko inyamaswa muntu ntabwo ikwiye kuba mu bantu bazakurikira aho yagiye aba hose hose hose bazasanga yaramaze abantu kandi noneho ngo yari afite abantu bakorana nabo bazabashakisha kuko ngo yica yabakebaga n'imitwe n'impyiko akabijyana aho yakoreye ibyaha nk'ibi bakamurasa nawe ariko akabanza agatanga amakuru yose yose yose abaduhaye amakuru bakavuga ko kazungu yari afite ideni ry'amafaranga ibihumbi magana arindwi ariyo ntandaro yatumye bamusohora mu nzu ku ngufu bakabona gutahura icyobo yemeye ko ariwe wagicukuye hakajya ashyiramo abakobwa uwaduhaye amakuru ari nayo yabaye kimomo mu baturage akavuga ko kazungu yasambanyaga abakobwa yarangiza akabategeka kumuha amafaranga mbere yo kubica ni inkuru tuzakomeza gukurikirana ekabugira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi haravugwa iyaduka ry'icyorezo cya kolera minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abantu mirongo itatu bamaze kuyandura intara iyo ndwara ivugwamo n'izo mu burengerazuba bw'ikibaya cya imbo muganga policarpe ndayikeza ari umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima mu burundi ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara ca bujumbura mu ntara za bujumbura na cibitoke ko ikiza ca korera casubiye kwibonekeza mu bice bimwe bimwe vyaho iwanyu ejo haheze igenekerezo rya kane nyakanga ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu harafashwe abantu bashashe bashika ku icumi na babiri bavuye mu burere ubuvuzi bukurikira mu buraruko bw'isagara ca bujumbura abantu babiri bo muri zone buterere ahitwa ku isamariro abantu babiri bo muri katiye nyabage ya zone gihosha n'umwe wo muri katiye muyaga hamwe n'umuntu umwe wo muri katiye muramvya ya zone kinama mu karere k'ubuvuzi k'ubumanuko bw'igisagara ca bujumbura umuntu umwe wo kumuyira muri zone ya kanyosha mu karere k'ubuvuzi ka isare mu ntara ya bujumbura umuntu umwe wo ku mutumba wa gakungwe zone mutambu umuntu umwe wo mu gatunguru zone rubirizi abantu babiri bo ku mutumba muyange ya mbere muri zone gatumba hamwe n'umuntu umwe wo mu itenga mu karere k'ubuvuzi ka kibitoke mu ntara ya kibitoke umuntu umwe wo ku mutumba mparambo ya mbere n'abantu babiri bo ku mutumba wa rukana ya kabiri muri komine rugombo mwamenya ko gushika uno musi dufise abantu bashika ku mirongo ibiri na babiri bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Jean Charles abantu batatu mu gatumba na batanu mu rugombo mu bigo bisanzwe bikurikirana ababa bagwaye iyo ngwara yakorera tuboneyeho kandi akanya ko guhimiriza abajejwe intwaro n'abantu bose baba muri utwo turere twejeje kuvuga abajejwe amagara y'abantu urwego rujejwe kugwanya ibiza n'isibe hamwe na kuwa ruje ku bikorwa bariko barakora mu ntumbero yo kugwanya icyo kiza cya korera twibukanye kandi ko korera yandukira biciye mu mfungurwa canke kunywa ibinyobwa byanduye imigera y'iyo ngwara dusavye abantu bose baba mu kiyaya c'imbo kuva mu cy'ibitoke cya rugombo gushika inyanzarake gushyira mu ngiro izi ngingo zikurikira kugira twirinde icyo kiza gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura gukaraba amazi n'isabuni igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe gukaraba amazi n'isabuni igihe cyose wejeje gutegura umwana cyangwa umurwayi gukaraba amazi n'isabuni imbere yo konsa umwana kurinda isazi ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza muri iki gihe cya korera dusabye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe kugira isuku rya minsi yose murakoze muganga Polycarpe ndayikeza umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima mu burundi tujye mu ntara ya rutana ku bitaro bikuru by'iyo ntara haravugwa ubuke bw'ibyumba byakirirwamo abarwayi bamwe baryama hasi n'ubwo bwose hari ibikoresho bihagije by'ubuvuzi inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana afatiye ku bitigiri by'abagwayi bitura ivyo bitaro mpuzantara vya rutana biri ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu zigize ubuseruko bw'uburundi muganga ndyabayingwa fidel avuga ko inyubakwa ari nto cyane kandi ko n'izihari zikeneye gusanerwa kuko ziriko zirasaza yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko no mu gisata cyo kwakira abavyeyi bibaruka ibintu bitera vyunyuka gisata cy'ababyeyi abarwayi bose hamwe bacitura bafite ibitanda bitarenga mirongo ibiri na bibiri baba bibarutse abataribaruka abafite ubundi burwayi bujyanye n'imbanyi abo bose ibyo bitanda n'ibyo bateza kugabura ni ukuvuga iyo barenze mirongo ibiri na babiri bamwe baca baryama ari babiri ku gitanda cyangwa imbere tukabasasira hasi twavuga kandi igisata cyakira abana inzu dushyiramo abana ni inzu yari yagenewe ibindi bikorwa ntabwo imeze neza na gatoya kugira ngo ishobore kwakira abana eka n'abagwayi bitura ivyo bitaro baremeza ko ari bito cyane bafatiye ku bagwayi bavyitura bava mu mihingo itandukanye ya rutana no mu ntara zo mu micungararo aba ni bamwe mu bakenyezi abakunzi b'ijwi ry'amerika basanze baje kwivuza ku bitaro mpuzantara vya rutana turashima ingene kuri bino bitaro batwakira bakadutunganiriza imiti irahari eka n'abaganga baritaho abagwayi ingorane tubona ihari ni inyubako zidakwiye kuko bishika tukabona abagwayi baryamye hasi ari naco gituma ibi bitaro vyokwagurwa aya mazu urabona hari aho usanga abana babuze aho baja kubwo amazu atagutse atari hamwe nicyo twosaba yuko mwotwagurira umuvumba naho hari ingorane y'inyubakwa ituma ivyo bitaro vyakira abagwayi bake abarenga ko bakaryama hasi kubera ubwinshi bwabo umuyobozi w'ivyo bitaro ashima ko vyaronkejwe ibikoresho bigezweho muganga yabayingwa fidel ashima umuryango w'ibihugu vya buraya wabaronkeje bimwe muri ivyo bikoresho ahanini hano uvuga ibikoresho byo gupima indwara zitandukanye byaba byo muri serivisi twita laboratware hamwe n'ibikoresho byo gupima imbanyi icyo bita ekogarafi ndetse n'izindi ndwara bapima bakoresheje icyo cyuma baduhaye kandi n'icyuma benshi bakunze kwita iradiyo badufashije no mu kuduha bya byuma bakoresha mu kubundikira abana bavutse batageze cyo kimwe no gusaba ko ibitaro mpuzantara vya Rutana vyo kwagurwa bamwe mu bavyitura baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana basaba leta n'abayifasha kuronsa ivyo bitaro izindi rusehaba niha bakavuga ko iyo basanganywe idashobora gukwira imitumba yose igize iyo ntara ya rutana no mu ntara zo mu micungararo gutora indembe murabona mu ntara yacu ko igizwe n'imitumba abaremvye birabagora gushika kwa muganga rusehaba hari imwe yonyene abatanze iyo ya mbere bari bakwiye kuturonsa iyigira kabiri eka mbere n'iya gatatu twoyishima iyo ambulance kubera yabonetse biradufasha ariko naho nyene kubera ikiri imwe turacakeneye ko zoba nka zibiri canke bikunze na zitatu ibitaro mpuzantara bya rutana byubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'umunani bitangura gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda nk'uko muganga ndyabayingwa abivuga akavuga ko icyo gihe inyubakwa zabyo zari zikwiye kuko abantu batari bwagwirirane nk'uko biri muri kino gihe mu ntara ya rutana kiretse abitura ibyo bitaro mpuzantara bya rutana bavuye muri iyo ntara ibyo bitaro birakira kandi abagwayi bavuye mu burere bwo mu ntara za gitega bururi na makamba zihana urube n'iyo ntara iri mu bumanuko bw'uburundi eka muri abatanzaniya b'abakuru bibe uburundi buhana na tanzaniya rimwe na rimwe baritura ivyo bitaro nk'uko vyemezwa n'ubirongoye muri kino gihe
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
urakoze desire hatungimana inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe yaberaga i nairobi muri kenya irasozwa kuri uyu wa gatatu abari bayiteraniyemo bashakiraga hamwe ibisubizo by'ibibazo byugarije afurika n'isi biterwa n'imyuka ihumanya ikirere mugenzi wacu edi rwema avuganye n'umunyarwandakazi umuhoza ineza grace washinze umuryango mpuzamahanga w'urubyiruko ugamije ubukangurambaga bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere green protector ari mu bitabiriye iyi nama icyo nifuza ko cyava muri ino nama ni ukwerekana yuko afurika n'ubwo bwose turi umubumbe ufite uruhare rutoya mu guhumanya ikirere ariko tukaba turi umubumbe uhura n'ibiza ariko nanone tukaba turi umubumbe ufite ibisubizo kuko mu by'ukuri ari urubyiruko ari na guverinoma bigaragara yuko ntabwo tukifuza gukomeza kuvuga ko turi kurengerwa dupfuye ahubwo turi gushaka kugaragaza ibisubizo ibisubizo bigaragara mu buryo duhinga imihingire yacu uko tugenda n'iterambere kuko tuzi neza yuko iterambere rihamye ari iterambere rizaba ribasha guhangana n'ibiza uyu munsi ndetse n'ahazaza kandi tukaba turi dufite ubushake bwo kubikora umuhoza garase kuri ibyo bijyanye n'ayo mafaranga cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikeneye cyane dore ko ari byo byibasirwa cyane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kandi nta ruhare runini biba byagize mu guteza uh, izo ngaruka niki cyabuze muri izo nama zose uvuga bizeza afurika ko ayo mafaranga agiye kuboneka ikibazo cyabaye ni ikihe
kwizerana aho ibihugu byateye imbere bidakunze kwizera ibihugu byo mu nzira y'iterambere ko bishobora kwifatira ibyemezo aho usanga akenshi batuvugira kandi dushobora kwivugira ntabwo isi yari yabasha guhagurukira rimwe mu kurwanya ingaruka zigendeye ku ihindagurika ry'ibihe ku rwego rumwe iyo ari ibihugu by'iterambere n'iyo ari ibihugu byateye imbere urugero niba muri amerika habaye umwuzure muri florida abaturage babo bashobora kubimura mu gihe gitoya umuturage ntabashe kubura akazi yakoraga mbese nyine hakaba hari uburyo umuturage abasha kumva atuje kandi n'igihugu na guverinoma yose ikaba ikaba ihari imuri hafi ariko nk'iyo ibyo biza bibaye mu gihugu cy'iterambere akenshi usanga bitereranwa ibyo uvuga ni nabyo umukuru w'igihugu cy'u rwanda yavuze muri iyo nama uyu munsi avuga ko igisubizo kirambye cy'iki kibazo kitazava mu gukomeza kwitana ba mwana hagati y'ibihugu mu gushakira umuti ibyo bibazo ahanini bikomoka ah, ku mihindagurikire y'ibihe ibi nawe ni ko ubibona Na- ntabwo twakomeza uh, gutungana agatoki uh, niwe wagomba gukora ibi niwe wagomba gukora ibi akaba ariyo mpamvu nishimira cyane cyane uh, ukuntu nko nko mu rwanda um, ndetse n'i- n'ibindi bihugu uh, bimwe na bimwe byo muri afurika aho bigaragaza igisubizo ni ukuvuga ntabwo ntabwo tugaragaza ibibazo tuba tugaragaza uko ibintu byagakwiye kugenda haba mu iterambere haba mu buhinzi haba mu mu burezi ku buryo iterambere rirambye rizabasha kugerwaho kandi rika- rikabasha kugu- kuguma ari- riri kuzamuka kuko turi gushaka ku- ku- kurigeraho ariko tunareba uko abandi bateye imbere eh, mu myaka yashize byagize ingaruka ku kirere cyacu twese dusangiye nabyo turi gukora kugera ku iterambere rirambye ariko tunarinda ikirere ku- ku bana b'uyu munsi ndetse na- n'ab'ejo n'ab'ejo hazaza mu gusoza ah, umuhoza ineza grace watangije uyu muryango w'urubyiruko uharanira kurengera ibidukikije witwa green protector uyu mwaka wahawe igihembo cyiswe global citizen award ujya gutangira ibi bintu niki cyabiguteye niki kigutera imbaraga buri munsi guharanira ko isi igira ah, ibidukikije byiza kandi bifitiye akamaro abaturage bose b'isi tangira nuko na- naricaye nsanga mfite eh, impamvu zose zo kuba turi mu bantu bagerwaho n'ingaruka z'igihe eh, n'izi- n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere kubera ko mba mu gihugu cy'iki mu nzira y'iterambere aho eh, ubukungu bwacu bushingiye ku uko i- i- ikirere gi- gi- gi- kidusubiza naje gusanga ko igihugu cyacu gifite gahunda zi- z'iterambere rishingiye mu kubungabunga ibidukikije nyuma nsanga ntabwo nkwiye kwicara ngo mvuge ko dupfuye dupfuye dupfuye dupfuye dupfuye ahubwo nakicara byibuze ndiho ati dukora iki kugira ngo dukire ese na- eh, nakora iki uyu munsi kandi sinkore njye njyenyine nkabasha gukorana n'abandi kuko ah, kugira ngo tubashe kugira ubusugire bw'i- bw'iterambere eh, no kubungabunga ibidukikije ni twese tugomba kuba tubirimo Ineza Umuhoza Grace washinze umuryango mpuzamahanga w'urubyiruko ugamije ubukangurambaga bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere Green Protector ndagushimiye cyane ku bw'akanyu uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane nawe
ni hano ikiganiro iwanyu mu ntara kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugore amenya ay'umukazana mu nkike ntamenya ay'umukobwa mu mpinga umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye ikibigo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye ikibigo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu igisubizo cyacu